kun waashingtan diisii irraa akka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. gama raadiyoof televiziyoonaan kanneen nu hordoftan martinuu attam ooltan kamisa fulbaana 28 bara 2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati qophiilee keenya har'aa keessatti naannoo gambeelaa keessaa namoonni kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'u ministeerri ittisaa yuunaayitid isteets daawwannaa afrikaatti geggeessan xumuranii deebi'uu isaanii akkasumas. gareen yaala hatattamaa waldaa hakiimota oromiyaa dhibee busaa hawaasa miidhaa jiru irratti tajaajila yaala fayyaa kennuuf gara godina wallaggaa lixaatti malee jira hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa jalqaba gara oduutti dabarraa kuno.
akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikkuuf qaaduuti bulchiinsi yeroo kan naannoo tigraay akka waliigaltee piriitooriyaatti mariin siyaasaa mootummaa federaalaa waliin akka taasifamuuf waamicha dhiyeesse dubbi himaan bulchiinsa mootummaa yeroo kan naannoo tigraay obbo amaanu'eel asaffaa sagalee ameerikaaf akka ibsanitti waliigalteen piriitooriyaa marii siyaasaan taasifamuun garaagarummaan jiru mariin furamee gara nagaa waaraatti dhufuudha jedha. kunis hojiitti akka hiikamuuf gamtaa afriikaaf gaaffii dhiyeessine deebii eeggataa jirras jedhaniiru naannoon tigraay rakkoo hamaa ammayyuu hin furamiin keessa jiras jedhaniiru obbo amaanu'eel asaffaa jechuun finfinneerraa gabra mikaa'el gabra madiintu gabaase.
buqqaatonni naannoo amaaraa magaalaa baahirdaar buufataalee baqattootaa keessa jiran waraqaa eenyummaa dhabuu keenyaan nyaata dabalatee wantoota barbaachisoo ta'an argachuuf rakkanneerra jedhan.
namoonni sababoota jeequmsaan naannoo oromiyaa fi beenishaangul irraa buqqa'uun magaalaa bahardaar naannoo amaaraa buufata baqattootaa keessa jiraatan waraqaa eenyummeessaa magaalichaa waan hin qabneef deeggarsa nyaataas ta'e kanneen biroo isaan barbaachisan argachuuf akka rakkatan sagalee ameerikaatti himaniiru dubbii himaan biiroo sodaa balaa naannoo amaaraa obbo biraanuu zooduu sagalee ameerikaatti akka himanitti gargaarsi namoomaa namoota gargaarsi qaqqabuu maluuf qaqqabuu isaa to'achuuf jecha waraqaa eenyummeessaa gaafachuu mallaa. jechuun deebisan baardaar irraa aster misgaanawtu gabaase.
hiiman raayits waachi ibsa har'a baaseen yeroo turtii qorattoota garee koomishinii mirga namoomaa kan sadarkaa addunyaa itiyoophiyaa irratti qorannoo taasisan akka dheereffamuuf gaafatee jira mitikuu faqaadu.
dhaabbanni hiiman raayits wooch ibsa baaseen qorannoon gareen ogeessota koomishinii mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin itiyoophiyaa irratti taasifamu ammas yeroon isaa dheerachuufii qabaa jechuun gaafate gamtaan awurooppaas dhimma kana akka hoogganu kennamee fi qorannoo rakkoo mirgoota akka idil addunyaatti jiran ilaalcha keessa galchuu qabas jedheera gareen ogeessota koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan itiyoophiyaa irratti qorannoo gaggeessaa ture gabaasa qorannoo isaa torban darbe baaseen waraana kaaba itiyoophiyaa keessaa. hordofe gochi hammeenyaa bal'aan raawwatamu humnoonni mootummaa itiyoophiyaa fi eertiraa namoota nagaa sabaan tigree ta'an jumulaan kan ajjeesan 49 akka galmeesse hookkaraa saalaa fi humnaan gudeeddiin raawwatamu shamarranii fi dubartoonni tigree kuma kudhan gochaa kanaan miidhaan irra ga'u beela humnaan qeerraa buqqifamuu fi hidhaa akkasumas yakkoonni waraanaa fi namoomaa qaamota waraanicha keessatti hirmaatan humnoota waraanaa tigraay kan mootummaa federaalaa fi. humnoota eertiraa waliin ta'uun raawwataniirus jala itti dabaluunis jeequmsoonni naannoo amaaraa fi oromiyaa akkasumas naannolee biraa keessaas sarbama mirgoota namoomaa geessisaa akka jiranis akeekkachiiseera ibsi hiumaan raayits wooch yeroon qorannichaa akka dheeratu gaafate kun itiyoophiyaa keessatti miidhamtoonni fi maatiin isaanii irra deddeebbiin. qorannoon dhugaa haqaa fi sirreeffamaa akka taasifamu gaafataa turaniiru garuu immoo dhaabbileen biyyattii keessaa kana galmaan ga'uu isaanii irratti amantaa hin qabanis jala gareen ogeessota koomishinii mirga namoomaa idil addunyaa kan itiyoophiyaa irratti qorannoo taasisuu fi gamtaan awurooppaas barreeffama aangoo isaa haaromsu akka dhiyeessu gaafataniiru garuu wixinee mana murtii mana maree mirgoota namoomaatti dhiyeessuuf torban tokko kan hafeef. ammallee gamtaan awurooppaa barreeffama hordoffii kamiyyuu akka dhiyeessu wanti agarsiisuu hin jiru.
kaleessa pireezidaanti baayidan ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi keessatti hirmaannaa lammiiwwan afrikaa biyya alaa keessa jiraatan ilaalchisee dhimma afrikaaf miseensota gumii gorsaa pireezidaantii jalqabaa beeksisanii jiran hooggantoonni kudha lamaan kun hariiroo yuunaayitid isteetsiif afrikaa cimsoo akkasumas imaammata yuunaayitid isteetsi afrikaa ilaalchisee qabdu qopheessuu keessatti qooda olaanaa qabaataniiru isaanis garaagarummaa lammiiwwan afrikaa biyyootii alaa jiraataniif lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata afrikaa akkasumas godaantota afrikaa irraa dhufan gidduu jiru calaqqisu hawaasaalee afrikaaf lammiiwwan afrikaa biyyootii alaa jiraatan gidduu hariiroo aadaa hawaasummaa siyaasaaf dinagdee attamiin cimsoo akka dandeenyu irratti gorsa isaan kennan irrattan hirkadhaa jedhan pireezidaanti baayidan dhimma afrikaatti gumii gorsa pireezidaantii kanaaf miseensa ta'uun kan filataman lammiiwwan itiyoophiyaa lama waashingtan diisii irraa aadde miimmii alamaayyoof aadde almaas nagaash kaalifoorniyaa irraa keessatti argamu gara oduu aanutti ennaa ceenu immoo falmiin kaadhimamtoota paartii warra riipaablikaanotaaf dorgommii pireezidaantummaa yuunaayitid isteetsi isa bara dhufuu irratti dorgomanii roobii kaleessaa galgal marsaa lammaffaan taasifameera.
paartii warra riipaablikaanotaa bakka bu'uun kaadhimamtoota dorgommii pireezidaantummaa yuunaayitid isteetsi isa bara dhufu taasifamuuf kan wal dorgomaa jiran falmii isaanii isa lammaffaa roobii kaleessaa galgala taasisaniiru kaadhimamtoonni paartii riipaablikaanotaa torba falmii sa'aatii lamaaf ture taasisaniiru filannoo jalqabaa taasisuuf yeroon ji'a afur hin guunne yeroo hafeefitti haala amma jiruun hundi isaanii pireezidaantii yuunaayitid isteetsi duraanii doonaald tiraampiin caalamaniiru walfalmiin kaadhimamtoota riipaablikaanotaa galma mana kitaabaa pireezidaant roonaald riigaan kan kaalifoorniyaatti argamutti kan gaggeeffame yommuu ta'u bulchaan niiwu jersii duraanii kiriis kiristiyee dhimma baqattoota ilaalchisuun yaada ijoo falmii isaa dhiyeesse irratti daangaa meeksikoo irratti eegdota biyyaalessaa kan gumurkaa fi to'attoota daangaa bakka tokkotti walitti makeen baqattoonni akka daangaa keenya hin seenneen taasisaa jedhe dhimmi biraan walfalmii kanarratti ka'eeru. diinummaa chaayinaan ameerikaaf qabdu bulchituun kaarolaayinaa duraanii niikki heelii yaada ijoo falmii ishee keessatti humna addaa gara meeksikootti erguun kaartelsii qorichi sammuu namaa hadoochu kan keessatti oomishamu sanan rukuchiisa kana malees chaayinaa waliin hanga isheen dhangala'aa fintaayilii dhaabdutti hariiroo daldalaa ameerikaa waliin qabdu addaan nan kutas jetteetti baayoteek irratti investara kan ta'e viivik raamaswaamii. dhimma waraana raashiyaa fi yuukireen ilaalchisuun puutiin abbaa irree hamaa waan ta'eef qofa yuukireen gaariidha jechuu miti chaayinaan garuu diina dhugaadhaa jechuun ibse bulchaan kaaba daakootaa duraanii daag baarguun isa bulchiinsi joo baayidan iraan waliin hidhamtoota wal jijjiiran irratti warri iraan hidhamtoota shan argatan nutis hidhamtoota shan arganne garuu immoo isaan doolaara biiliyoona ja'a dabalataan argataniiru kanas shororkeessummaa isaanii tarkaanfachiisuuf itti fayyadamu kun immoo mootummaa addunyaan akka shororkooftuuf ispoonsara ta'eedha jechuun qeeqeera.
himannaa pireezidaanti joo baayidan akka aangoo irraa kaafaman taasisu kamisaarraa dhagahamuu jalqaba.
mana maree bakka bu'oota yuunaayitid isteetsitti koreen to'annoo fi itti gaafatamummaa qorannoo isa pireezidaanti joo baayidan aangoo irraa akka kaafamaniif taasifamu inni jalqabaa kamisaa har'aa jalqaba hooggansi koree kanaa riipaablikaanonni akka ibsanitti gaaffilee heera mootummaa fi seeraa irratti kan xiyyeeffatus jedhaniiru hoogganaan koree kanaa jiim koomer ragaa hanga har'aatti mul'atan dhiyeessuun yakka maatiin baayidan raawwataniiran jedhaman ogeessa seeraa fi faayinaansiirraa. dhaga'amas jedhan baayidan garuu badii tokkollee akka hin dalagne haaleera itti gaafatamtuun pireesii waayit haawus kaarin jiin piyeer jalqaba baatii kanaa sabaa himaaleef akka ibsanitti himannaa bu'uura hin qabnedha jedhanitti ture himannaa siyaasaati malee ragaan jiru hin jirus jechuun dabaltee dubbatteetti afyaa'iin mana maree paartii warra riipaablikaanotaa keevin maakaartii qorannoo baayidan aangoo irraa akka kaafamu taasifamu kan jalqaban jalqaba baatii kanaa irratti yommuu ta'u himannichis daldala biyyoota alaa ilmi pireezidaant joo baayidan hantar baayidan waliin hojjetu irratti kan xiyyeeffatulas akka himannaa warra riipaablikaanotaatti joo baayden wayita itti aanaa pireezidaantii turanitti maqaa maatii isaanii fayyadamuun maamiltoota biyya alaa waliin karaa ilma isaanii waliigalteewwan hojii daldalaa raawwataniiru kan jedhudha.
amma immoo gara gabaasaalee keenya hafanitti ceenaa naannoo gambeelaa aanolee jika'oof laaroo keessatti namoonni kuma shan caalaan balaa lolaatiin kaleessa qe'ee isaaniirraa buqqaasaman jechuudhaan mootummaan naannichaa beeksiseera Naannichatti torbanoota lamaan keessa namoonni kuma soddomaa ol sababaa lolaatiin qe'ee isaaniirraa buqqaasamanii bataskaana masgiidaaf manneen barnootaa keessa akka argaman bakka bu'aan pirezidaantiif hoogganaan ittaanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannichaa obbo omod omod sagalee ameerikaatti himanii jiru naakoor malkaa dabalata qaba.
naannoo gaambeellaa godina nu'eer aanaa laariitti ogeessa olaanaa waajjira hooggansa sodaa balaa aanaa laarii kan ta'an obbo Taankoo'eenyeed rooba cimaa guyyaa kaleessaa roobeen namootni kuma lamaa ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqaasamuu sagalee ameerikaatti bilbilaan himanii jiru. Obbo Taankoo'ee sababa balaa lolaa kanaan torbanoota lamaan darban keessatti lammiiwwan kuma jaaf dhibba shanii ol aanaa laaree keessatti qe'ee isaaniirraa buqqaasamanii manneen barnootaa keessatti argaman ta'us dubbatanii jiru.
የተፈናቀለ አሁን ስድስት ሺህ አምስት መቶ ነው። ተጨማሪ ሁለት ሁለት ሺህ ተጨምረዋል።
Namni buqqee kuma jaaf dhibba shan qabeenyis manca'eera. Namootni bataskaanaaf mana barumsaa keessa jiru. Barattootni barnoota eegalanii turan. Garuu amma waan balaan lolaa uumameef addaan kutanii jiru. Gargaarsi isaan qaqqabee hin jiru jechuun dubbatan. Aanaa Laaree keessaa sababaa balaa lolaa kanaan namoota buqqaasamanii bakkeewwan garaagaraatti akka argaman dubbatan keessaa yaada isaanii kan sagalee Ameerikaaf bilbilaan kennan akkas jechuun ibsanii jiru.
እሱም ኮንኬር አሁን ውሃ ስለገባበት ሁሉም ነገር ተበላሸ።
Maqaan koo Koong Keer jedhama. Amma waan bishaan gooteef waan hundumtu babbade. Sababa lolaatiif miidhaa qaqqabeen buqqaane. Barattootni barnoota eegalanii turan. Lolaan ammas irra deebi'ee waan nu buqqiseef adda kutanii jirra. Namni amma waan nyaatu hin qabu harka qullaa jira. Namni buqqa'ee bakka Kuuliyaang jedhamu jira. Bakka biraa Teed Baaloo jedhamullee kan jiru jira. Gargaarsi ammallee hin qaqqabne jechuun dubbatan. Naannoo Gaambeellaa keessatti sababaa balaa lolaa kanaan lammiiwwan kuma soddomaa ol ta'an qe'ee isaaniirraa kan buqqaasaman ta'u bakka bu'aan pireezidaantii naannichaa fi hoogganaan itti aanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Umooduu Moodu dubbatanii jiru. Godinicha keessatti magaalaa Gaambeellaa fi aanolee sagal keessatti sababaa balaa lolaa kanaan qe'ee isaaniirraa namootni buqqaasamuu dubbachuudhaan godina Nuweer aanaa Jikaa'oo keessatti lammiiwwan kuma sadii caalan guyyaa kaleessaa rooba cimaa roobeen walqabatee balaa lolaa uumameen akka qe'ee isaaniirraa buqqaasaman dubbatanii jiru.
ትላንትና ማታ ጂካው አካባቢ ከሶስት ሺህ በላይ ማህበረሰብ ክፍሎች የተፈናቀሉበት ሁኔታ ነበር።
Kaleessa galgala naannoo Jikaa'ootti qaamoleen hawaasaa kuma sadii ta'an buqqaasamanii jiru. Yeroo sababaa lolaa buqqa'an dhaabbileen mootummaa, bataskaanaa fi manneen barnootaa keessa qubsiifaman midhaan gahee hin sassaabamiin haala ittiin miidhametu jira jechuun dubbatan. Bakka bu'aan pireezidaantichaa obbo Umood haga ammaatti lubbuu namaa irratti balaan qaqqabee hin jiru jechuun ibsuudhaan hubaatiin qabeenya irra ga'e adda baasamaa jira jechuun dubbatanii jiru. Mootummaa federaalaa fi dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa wajjin ta'uudhaan kanneen qe'ee isaanii irraa buqqaasaman gargaaruudhaaf tattaafataa akka jiranis ibsan.
የተወሰነ መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ስፔሻሊ ከዩኒሴፍ የተወሰነ Dhaabbilee mootummaa kan hin ta'in keessumaa yuuniseef nyaata dabalataa hamma ta'e gargaarsa haalatti kennaa jira. Waajjirri fannoo diimaa damee gaambeellaas akkasuma kaleessa gargaarsa meeshaalee garaagaraa kennaa ture magaalaa gaambeellaatti. Itti fufiinsaan ammoo aanaa gaambeellaa aanaa laariif jikaawottis gargaarsa akka kennu fannoon diimaa beeksisee jira. Komishinii sodaa balaa federaalaa irraallee midhaan kuntaala kuma afuriif dhibbi saddeet ergamee jira. Garuu karaarra jira ammallee hin qaqqabne jechuun dubbatan. Namootni sababaa balaa lolaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqaafaman yeroo ammaa bataskaana masgiidaaf manneen barnootaa keessatti akka argaman kan dubbatan obbo Omood fulbaana 14 bara 2016 wiixata darbee barnoonni jalqabamuudhaaf tures sababaa balaa lolaa kanaan walqabatee akka hin jalqabamne dubbatanii jiru.
የእኛ ትምህርት ቤቶች አንደኛ እ, ከሚዘገየባቸው ዋና ምክንያቶች ከተፈናቀሉ ወደ ትምህርት ቤት የገቡ Manneen barnootaa keenya sababaa ijoo isaan ittiin turan eegalaniif tokko waan lolaan namoota buqqaasee jiruuf jiraattotni mana barumsaa keessa qubatanii jiru. Kunis qaawwa xiqqoo uumeera yoo bishaan hir'isee namoonni deebi'an haala ittiin barnoonni eegalamutu jira jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti aangawoota waajjira barnootaa naannichaa irraa ibsa dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Inistitiiyuutiin Meeteoroloojii Itoophiyaa fulbaana kudhanii hamma fulbaana digdamaatti haala raaga qilleensaa jechuudhaan odeeffannoo baaseen roobni gannaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti itti fufiinsaan akka roobu ragaaleen agarsiisan jiru jechuudhaan eeree jira. dabalataanis godinaalee naannoo gaambeellaatti roobni salphaatii haga giddu galeessaatti jiru akka eegamu ibsuudhaan balaa lolaa naannoo gaambeellaa keessatti uumamaa jiru walqabatee garuu raagni kun waan kaa'e hin qabu waggaa tokko dura baatii hagayyaa bara 2014 keessatti naannoo gaambeellaa keessatti sababaama balaa lolaa kanaan walqabatee lammiileen 1,185 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amburraa.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
ministiriin ittisaa ameerikaa looyid oostin daawwannaa isaanii biyyoota afrikaa erga xumuranii booda har'a gara yuunaayitid isteetsitti deebi'anii jiru oduu gabaastuun voa kan pentaagoon kaarlaa baab oostin waliin imaluudhaan gabaasa ergitee jirti kunoo. ministiriin ittisaa yuunaayitid isteets looyid oostin daawwannaa isaanii kan jalqaban. jibuutii bakka maadhee waraanaa yuunaayitid isteets kan ardii afrikaa keessatti argamutti jalqaban oostin akka jedhanitti achittis hoogganoota jibuutiif pirezidaantii soomaaliyaa kan humnoonni isaanii waggaa darbe keessa waggoota shanan darban walitti qabaarra caalaa garee shororkeessummaa al-shabaab irratti duuluutti guddina agarsiisan waliin wal argan sana booda oostin gara keeniyaatti qajeelan naannoo daangaa soomaaliyaatti kan argamu kan bara 2020 haleellaan shororkeessotaa. lammiilee ameerikaa sadiitti galaafate maadhee waraanaa maandaabee jedhamu daawwatan viinsant kumoosoo xiinxalaa imaammata dhaabbata sooviriin insaayid jedhamuuti.
waraansi shororkeessummaa irratti geggeessamu ammas ajandaa mootummaa ameerikaa ta'ee itti fufee jira ergaan jedhu hedduu ifaadha.
ministeeronni ittisaa ameerikaaf keeniyaa balaa shororkeessummaa waloo kan ofii isaanii irratti waliin hojjechuuf wal deeggaruuf waliigaltee nageenya waggaa shanii mallatteessaniiru oostin innaa keeniyaan jeequmsa kashlabbootaa ittisuuf akkasumas gurmuu nagaa eegumsaa ka biyyoota hedduurraa walitti dhufan gara heetiitti erguuf qophooftee jirtutti deeggarsa doolaara miliyoona dhibba tokko kennuuf waadaa seenaniiru adan du'aalee ministeera kaabinee keeniyaati.
keeniyaan qophiidha keeniyaan gurmuu nagaa eegumsaa ka biyyoota hedduurraa walitti dhufee fi gara heetii dhaqu hoogganuudhaaf qophiidha.
oostin daawwannaa isaanii afrikaatti geggeessan biyya ministiriin ittisaa yuunaayitid isteets yeroo jalqabaaf daawwate biyya afrikaa gama dhiyaa angoolaa daawwachuudhaan xumuran biyyoonni lamaan angoolaan biyya meeshaa waraanaa dhiyeessituuf raashaa dhiiste meeshaalee waraanaa ameerikaa keessatti hojjetaman filatti jedhanii abdatu.
Africa deserves better than outsiders trying to tighten their grip on this continent. Africa deserves better than autocrats selling cheap guns and pushing mercenary Afrikaan ardii qaamonni alaa irree isaanii irratti cimsan utuu hin taane ardii waan gaggaariin ishee malu. Afrikaan abbootii irree qawwee gatii salphaadhaan gurguran humnoota miindeeffatan kanneen akka garee waagnerirraa dhiibbaarra ga'u yookaan kanneen namoota hiyyeeyyii naannoo addunyaa midhaan dhorkaniin dhiibbaarra ga'u caalaa waan gaarii argachuu qabdi.
oostin maqaa burkinaa faasoo gaaboon maalii yookaan niijar osoo hin dhayin junta waraanaa mootummaa afrikaa tuqan erga waraanni pirezidaantii niijar filatame ji'a adoolessaa keessa aangoorraa kaasee booda dubbii humna jabaa qabu dubbatan.
when generals overturn the will of the people.
ajajoonni waraanaa fedhii uummataa garagalchanii hawwii mataa isaanii olaantummaa seeraatti ol yoo kaa'an nageenyi ni miidhama dimookiraasiin ni du'a waraanni uummata isaa ittisuuf malee uummata isaa mormuuf miti afrikaan immoo waraana lammiilee ishee tajaajilu barbaaddi malee faallaa isaa miti.
faransaay torban kana waraana ofii xumura waggaa kanaatti niijeer keessaa baasuuf murteessite xiinxaltoonni akka jedhanitti niijeer. mootummaa filatame aangootti yoon deebisne yuunaayitid isteetsi illee kana hordofuu dandeessi biil roogiyoo dhaabbata difeensi oof deemokiraasii jedhurraati.
Niger has become the key hub, the key center of counterterrorism operations for the U.S. and France in the region.
Niijeer naannoo sanatti hojii farra shororkeessummaa yuunaayitid isteetsiif faransaayif wiirtuu ijoodha. Kanaaf kun yoo ta'e yoo adda cite yookaan yoo irrate yookaan immoo yoo xumurame yuunaayitid isteets qabeenyaan biraan naannicha keessatti itti fayyadamuu dandeessu hin jiru.
yuunaayitid isteets hanga yoonaatti humnoota ishee niijeer keessa tursiteetti garuu. pentaagoon loltoota niijeer waliin duula farra shororkeessummaa geggeessuuf fedhan qabu.
amma dabareen ka qophii torbanii qophii fayyaati.
gareen yaalaa hatattamaa waldaa hakiimota oromiyaa deggirsa biiroo fayyaa oromiyaaf qaamolee garaagaraatiin weerara dhibee busaa yeroo ammaa hawaasa miidhaa jiru irratti tajaajila yaalaa kennuuf godina wallaggaa lixaa aanaa begiif qondaalaatti imalee jira garee doktoroota shaniif narsoota sadii of keessaa qabu kana keessaa tokko ka ta'an dooktar biqilaa raggaasaa jaallanneen haasofsiistee jirti akkas jedhu.
gara wallaggaa kutaa aanaa beejii fi aanaa qondaalaatti deemee hospitaala beejii fi akkasumas buufata fayyaa beejii maal akka jiru ilaallee irraa akkasumas buufata fayyaa aanaa qondaalaa keessa jiran keessaa buufata fayyaa ilaallee achitti namootas barsiifnee hamma dandeenyees keejiyachitti argame dhukkubsataa achitti argame yaalaa turre jechuudha. sooshaal miidiyaa irratti kan nuti dhageenye sooshaal miidiyaa irratti dhageenye dhibeen isaa aanaa kanneen kanatti namoota akka ajjeesaa jiru dhagaa dirre kanammoo waldaan hakiimota oromiyaa namoota siyaasofsiisuun kan booda isaanii qindeessanii gara kanatti imalle.
Attamitti argitarree haala jiru waa'ee dhukkubichaa.
Gareen kun qoodannee gariin hospitaalaa gariin buufata fayyaa dhukkubsattoota yaalaa akkasumas immoo barsiisaa turre haala achi jiru yoo ilaalte uummanni rakkoo hamaa keessa jira jechuudha keessaa kan afaan wal qabate rakkoon achi jiru tokkoffaa rakkoo dhiyeessii jechuudha qorichi busaa bakka hin jirretu jira meeshaaleen qorannoo dhibee busaaf keessumaa fi buufata fayyaa irra hin jiran jechuun waan danda'amutti baay'ee isaanii dameen ta'aniiru inni jiru immoo hojjechuuntu baay'ee rakkisaadha guutummaatti hojjetachuun danda'amu jechuudha warri meeshaaleen qorannoo kun rakkoon biraan arginu buufanni fayyaan baay'ee isaanii cufaman jechuudha fakkeenyaaf kanaaf fayyaa shan qaba sadan isaanii cufaadhaa miidhamaniiru tajaajila kennaa hin jiranii jechuudha.
Maaliif?
Buufanni fayyaa kun meeshaa hin qabanii meeshaaleen sun miidhameera. Meeshaa fayyaa hin qaban tajaajila kennaa hin jiranii kanaaf cufaadha ni jedhanii warroonni hojii eegalan mataa isaanii buufata fayyaa lamaan kan deemnee ilaalle irra keessumaa buufata fayyaa komoran jedhamu tokko jira inni baadhanii hojii eegalan yeroo beeksisa fayyaatti keessa jira qorichi tokkochi keessa jira jechuudha. Nuutiyyuu hojjechaa jiraachuu hin danda'amu jechuudha qorannoo waan dhibee kanaaf fayyadu ajjeesee jiru jechuudha baay'ee isaa miidhameera jechuudha. Kan biraa keellaan fayyaa illee cufaadha jechuudha amma aanaa biyya akka odeeffannetti keellaa fayyaa fitaanii nama qaba keellaa fayyaa fitaanii nama taatu hojiirra akka hin jirredha jechuudha kan nuti odeeffannu. Qondaalli keellaa fayyaa soddomii sadii qaba. Keellaa fayyaa soddomii sadii kun yeroo baay'ee isaa baay'ee nama jedhamutti hojiirra akka hin jirre qondaala keessaa isaan amma tokko Roomaan jedhamu uffanni fayyaa achi jiran sun baay'ee isaanii faankishinaaliidha. Hojiirra jira atleast. Ogeessi fayyaa mooraaliin hojjeta. Rakkoon ammaa jedhu rakkoon dhiyeessii akka isaan quunnamaa jiran kan isaan kaa'an.
Maaliif dawaan lafa sanaan qaqqabu?
Yaan kaa'amachii jiru sana gaafa haasofsiisu bakka nuti ga'uu dandeenyu yookiin gahaa jalqaba rakkoo nageenyaatti kan isaan kaasan jechuudha bakka sana ga'uu kan dandeenyu keellaan fayyaa cufaa kan ta'u rakkoo nageenyaadha kan isaan kaasan jechuudha.
Gartuun tajaajila eegumsa fayyaa kun gara sana gaafa dhaqxan dawaalee waan ittiin dhukkubsattoonni gargaaraman waan fuutanii deemtan qabdu.
Gargaarsa ogummaati jennee basii baane tokkoffaa deemnee dhukkubsataa jiru yaaluudhaa dhiibbaan immoo barsiisuudha jechuudha maalli dhibeen kun akkamiin darbaa akkamiin ofirraa ittisuun danda'ama kan jedhu sana barsiisuudha. Kanaan kan hin deemnu waa qabannee kan nuti deemnu eegumsa fayyaa godinaa kan wallaggaa lixaa taanaa tursinee qorichoota muraasa agoobaraa keemikaalaa bokeegusaa jeesotanda waan akkas akkasii kana isaan faana taanee fuunee deemneerra jechuudha garuu wanti sun baay'ee xiqqaadha. Keenyaa otoo siikaasee kan guyyaa tokko buufata fayyaa biitii ilaalame beekaa ilaalame keessaan fakkeenyaaf namni bifa shakkamee buufata fayyaa beekiitti nama sagaltamii saddeet ilaalame shakkamii keessaa namni saddeettamii tokko Buusaa shakkamii sanaa poozitiiviidha jechuudha gaafa ilaalamu jechuudha.
Qabameeraa jechuu keessan poozitiiviin.
Namoonni sagaltamii saddeet ilaalaman kana keessa shakkamanidha. Warra shakkaman saddeettamii sagaltamii saddeettamii keessa saddeettamii tokko dhibee buusaa qabu jechuudha. Kabiraa buufata fayyaa gabaa dafinoo qondaalatti kan argamu. Gaafa kana namoota dhibbaaf kudha saddeet shakkamanii qorannoon dhibee buusaa taasifamee fi keessaa nama dhibbaaf kudha shan irratti kan argamu jechuudha. Kana jechuun parsantii yoo ilaalamu parsantii sagaltamaa ol namni dhibee buusaa qabameera. Kana jechuun gaafa ilaalamu weerarri dhibee buusaa kan weeramu taane nama jedhuu fi qindeebiidha jechuudha.
Namoonni barsiifnee jettanii gorsa laannee jettan kun gartuun keessan gara sana dhaquu baranii warra walitti qabamanidha moo warrumaa akka carraa kiliinikoota yookiin hospitaala keessa turanidha.
Namni dhukkubsataa fidee dhufu jira gaafa dhufu walitti qabamanii gaafa isaan baay'atan gareen muraasni immoo dhukkubsataa ta'uu danda'a nama dhukkubsataa sana fidee walitti qabee kan barsiisu jechuudha. Dhuma irratti immoo agadandeenye uummata magaalaa jiru namni sana jiru bifa danda'ameen walitti waamamee bakka tokkotti barumsi kennameera jechuudha. Barumsi beekumsaa kan afaan wal qabu akkamiin ofirraa qabuu akka danda'u erga qabanii nam tokko maal ta'uu akka qabu mallattoon beekumsaa kun maal akka ta'e itti waamneera jechuudha. Bifa kanaan kan nuti barsiifne jalqaba namoota achitti argaman namoota argannu barsiifne achii booda immoo haga danda'ame uummata walitti qabnee bakka tokkotti barsiifne jechuudha.
Guyyaa meeqaaf achi turtan?
Guyyaa shaniifi akkamitti achi turre guyyaan kun gahaa miti amma keessatti. Furmaata kennuun dura rakkoo jiru maalidha? Sababni isaa maalidha jedhamee adda baasuuf kan tureen yeroo gabaabaa kana keessatti jechuudha. Gahaa miti itti yaadamee gara fuulduraatti dhufuun isaan yoo irratti hojjetan ammayyuu rakkoo guddaa keessadha kan jiru. Dhibeen bisaan ammas kana boodadha. Dhibeen bisaan kan nama sodaachisu. Yaa fulbaana kana qulqullina kadaasa waan akkasii nama sodaachisu waan ta'eef ammas irratti hojjetuudha jechuudha wanti barbaachisu.
Rakkina kana qaama isaa laallatuutti gabaasaniittu?
Kana yeroo achi turree duubdeebii kenninirraa jechuudha. Saana sanaa gaafa baane namoota sanaa walitti qabanii akkanatti rakkoo maaltu jiranii rakkoo isaanii dhimma isaanii kan isaanii dhaggeeffannee isaan irraa immoo maaltu eegamannee waan arginu waa tokko tokko isaanii dhimmeera jechuudha warra as jiranitti. Achi deebine immoo warra godinaattis gaafa deebinu isaanittis rakkoo jiru waan arginu waan dhageenye hunda isaanitti himuuf yaalleerra jechuudha warra godinaattis. Kanarra dabarsee immoo qindeessinee gara fuulduraatti waldaa Akiimota Oromiyaatis waan arginu waan dhageenye waan batee xiqqoo raasii isaatti miira bifa barbaachisaa ta'eetiin isaaniifis maal gochuu akka qaban rakkoo maal akka arginu isaanitti miifnee himnaa jechuudha.
Dooktar Biqilaa Raggaasaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee sirriisaa isaa ta'e galatoomaa.
daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa tamsaasa televiziyoonaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu voa itiyoophiyaa chaanal yookaan nss itiyoosaat virchuwal chaanal 57 digirii west irratti lakkoofsa addaa ka sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattoota itiyoophiyaa eertiraaf jibutiitiif 6230 ka somaaliyaatiif 6231. ka keeniyaatiif 6,232 hordoftoota voa 24f 6,233 akkasumas daawwattoota voa tv yookaan tv 6,229 kana malees marsariitii keenya voa afaan oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwutarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn at voanews irratti nu argachuu dandeessu. Akkasumas miidiyaa hawaasaa feesbuukii irraan feesbuuk daakaam voa afaan oromoo tiwiitarii fi inistigraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya Birhaan Haayilu. gama viidiyoo gulaaluun lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuun tigisti gammee kan isin keessummeessi antuu jibee horaatii qophii borii walitti deebinaa nagaatti bulaa.